iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni bwirongo migufi ku metero 19 na 22 mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro mwiriwe inshuti zacu uri kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inkino mpuzamakungu za olympique zo muri iki gihe cici eh, zizobera ku mugwa mukuru w'ubufaransa paris kuva ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kw'indwi gushika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi k'umunani ibirori vyo kugurura icese izo nkino eh, zi- bizoba ku itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kw'indwi pari abanonotsi barenga ibihumbi cumi bazokwitaba inkino mpuzamakungu za olympique z'i paris zizomara iminsi cumi n'icenda ubwa nyuma ubufaransa bwaheruka kwakira inkino mpuzamakungu uh, za olympique hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na kane buzoba bubaye ubwira gatatu ubufaransa bwakira izo nkino ubwa mbere hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mu kiringo c'imyaka ijana zimwe mu nkino ibintu bit- ibihugu bitari bike eh, vyarahindutse ibintu bitari bike muri izo nkino ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyane abanonotsi bagumye bongereza inguvu n'ububangutsi uko amahiganwa yagiye arakurikirana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane komite olympique z'ibihugu amajana abiri zizogira uruhara mu nkino eh, mpuzamakungu z'i Paris mu kiganiro muri sanga twatumiye tasisi harerimana umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu ca canada akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu vyo muri afurika no mu karere ka carayibe mu minsi ya vuba no muri brazil ico kigo gikorera mu gisagara ca montreal muri canada na lausanne mu buswisi yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya olympique mu burundi no mu rwanda mutumirenda baramukije
ndabamukije fide
mu gihe eh, amakungu ariko yitegurira izi nkino mpuzamakungu z'i Paris muri iki gihe cici eh, zizotangura mu kwezi kw'indwi mu mpera itariki mirongo ibiri na zine muri rusange nk'uko mwamye mukurikiranira hafi ivyerekeye inkino za olympique eh, mwitegereje mubona o, imyiteguro eh, mu bice bitandukanye ku isi imeze gute na cane cane ku mugabane wa afurika
ku mugabane wa afurika nibaza yuko naho habaye ingorane zijanye n'iciza ca kovide eh, ni ukuvuga ko um, abahiganwa cyane cyane bakunda gushika muri eh, muri izo nkino za olympique baba bari hanze eh, ni ukuvuga turizeye yuko kenya ah, n'ibindi bihugu kenya yari yabaye eh, yaronse ikibanza ca mirongo ibiri na gatanu ubu kandi em, ni ukuvuga ko bashobora gushika kure Eh, ariko hariho n'ibindi bihugu tubona ko bishobora kuronka imidari mu bice eh, bishika nko kuri eh, umunani by'inkino za olympique eh, harimo atletisme koga hama na bya bindi byo kurwana ari bya taikondo mbe na gymnastique tu- tu- na taikondo gymnastique n'ibyo bita lit ni ukuvuga ni bya bihugu nyine dusanzwe tubona bitwara imidari byo muri afurika birashobora ku- eh, ku- ku- ku- kuhabonera akaryo mbere afurika igatera imbere eh, tugereranyije n'ibyabaye eh, i tokiyo
buzoba bubaye ubwa mbere mu myaka ijana eh, ubufaransa bwakira izo nkino mpuzamakungu ubwa nyuma icyo gihugu cakiye izo nkino hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo ibiri na kane Ah, ku bwanyu eh, inkino nk'izi zihesha i- isura nziza igihugu igihugu ki- ki- cakiye inkino nk'izi mu kwitegura dufate nk'ubufaransa hari haheze imyaka ijana mubona ari ikintu bushaka ko kizoba ikintu kizokwibukwa izi nkino eh, igihugu cy'ubufaransa kiriko cakira Eh, ni ukuvuga ko ubufaransa buzaba bubaye bwa gatatu eh, icyo gihugu cyakira izo nkino kuko mu gihumbi kimwe eh, magana icenda eh, ni ukuvuga habaye inkino za mbere zi- zibera mu bugireki hama izindi zisubira mu bufaransa mu gihumbi kimwe magana icenda mirongo ibiri na kane na- bwari ubwa kabiri Eh, urumva kandi watanguye izo nkino ni umufaransa yitwa pierre coubertin eh, mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani eh, na- na na kane ariho bashinga komite international olympique Eh, ni byiza cyane kandi mukaba musanzwe ko ubufaransa buzwi cyane ko eh, cyane cyane abantu ingenzi bakunda kugendera icyo gihugu eh, ni ukuvuga bazoboneraho eh, uburyo ubwo kwerekana ibyo bafise amahera yinjire eh, hazoba hariho abantu benshi mu bufaransa kurorera izo nkino Eh, ni kuvuga rero eh, ibyo nicyo gituma mbere usanga ari ibihugu bi- biba biriko biragomba kuzitunganya nuko hariho akarusho mu byerekeye amahera
Eh, kubera ikiza ca covid izabaye imbere yaho wasanga ah, ba- igitigiri c'abarorerezi bagerageza kuba bake eh, kubera ingorane za covid ubu rero kubera ico kiza ca gisa n'icyarangiye ah, abarorerezi bakazogaruka ari benshi kurorera izo nkino ni ikintu ciza ku bufaransa
Eh, ni ikintu cyiza ku bufaransa mbere em, bavuga yuko eh, imikino inkino eh, zo- bazo- ba- ba- zitazokurugurirwa muri- muri- mu- mu- mu- muri stade ni ukuvuga bazo- bizobera mu ibarabara Ah, bizoba bibaye ubwa kabiri nko muri argentine muri ya mahiganwa ya olympique eh, y'abakiri bato babikoreye mu ibarabara ni ukuvuga abantu bararorera eh, ibyo bita ngo seremoni d'ouverture ni ukuvuga ni ibintu berekana mu gihe batanguza izo nkino Eh, ibyo rero bizaba bibaye ubwa mbere Eh, ariko rero urumva i- ibyo byose iyo habaye nk'izo nkino bariko barazitegura hariho ibintu by'amakenga cyane cyane ibyerekeye umutekano tugereranyije ibintu biriko biraba ku isi biriko biraba ingwano iriko iraba eh, hagati y'uburusiya na ukraine eh, ni- n'ibindi bya israel na, na palestine abantu rero ni ukuvuga um, ubufaransa bwariteguye cyane kugira ntihagire abantu bashobora guhungabana- gu- guhungabanya umutekano Eh, turizeye rero ko izo nkino zizogenda neza kandi zizoba eh, iza mbere eh, hazoboneka akarusho haba mu guhiganwa haba no mu byerekeye akunguko mu byerekeye amahera
abanonotsi barenga ibihumbi icumi baritezwe muri izo nkino ah, ni igitigiri gi- gi- kinini cyane ah, ni ibintu biryohera abarorerezi kubona ibitigiri biguma byiyongera by'abanonotsi
Eh, urumva ah, ikintu gusa kizoba ari kibaye icya mbere tugereranyiriza ibyerekeye abanonotsi ni uko ah, buzoba bubaye ubwa mbere eh, abigeme n'abagabo bangana ni ukuvuga kera wa- mu mu mahiganwa yaba wasanga abo bahiganwa ari aba- abahungu gusa ah, abagabo ariko ugasanga abigeme ni bake ubu rero umugambi wafashwe na komite international olympique ni ukuvuga ko bose bazoba bangana Eh, hazo hari imikino irenga mirongo ibiri n'umunani mbere mirongo itatu n'ibiri dushinze ko n'indi mikino yashizwe ko ariko twebwe icyo tubona cyane cyane kuri afurika ni ukuri eh, ndiko ndaraba imisore imikangara abazohiganwa ndabona ko afurika um, turabye eh, akahise kayo bashobora kuronka imidari myinshi ni ukuvuga kandi igituma tubyizera ni uko muri iyi minsi turabye nk'ibiheruka kuba i Nairobi kuva ku wa gatanu n'ibikintu yagiye bikiraba turabona ko abakenya nk'ukuri bakomeye cyane biteguye naho nko kuri marato rumva babuze kirikizini ariwe yahari uwa mbere ariko turabona ko abakenya aho muri etiyopiya abaganda algeria tunisia na misiri tutibagiye mbere n'igihugu nka burkina faso bishobora kuronka umudari
ubufaransa twari ko turavuga ku bwa nyuma bwaheruka kwakira izo nkino mpuzamakungu za olympic hari mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo ibiri na kane akaba haheze imyaka ijana muri icyo kiringo cy'imyaka ijana zimwe mu nkino ibintu byarahindutse zimwe mu nkino ntizikihari hari hari izindi ziyongeye ko ayandi mahiganwa muri izo nkino za olympic ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyane abanonotsi bagumye bongereza inguvu n'ububangutsi uko amahiganwa yagwiye arakurikirana niko mubibona ubu buhinga bwa none n'abanonotsi bongereje inguvu ibintu byinshi fide kuko muri icyo gihe abajya muri izo nkino ni ukuvuga bari abantu badahembwa amahera abantu gusa twita ko ari abamatera ni ukuvuga nta bantu bakomeye baboneka ibyo rero barabigwanyije bavuga ati umuntu ashobora kujya muri izo nkino mu gihe urukino arimo rumuha amahera ibyo bita porofesiyonalize ibyo rero byaragiye birahinduka buhoro buhoro noneho barabashyiramo uretse inkino zimwe zimwe nk'ubu dufashe nka futuboro urukino rw'umupira w'amaguru bemerera gusa abari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itatu tugafatana bogisi bogisi byo kwita ingumu hariho ntibemerera abaporofesiyoneri kuvuga abo bagize urwo rukino umwuga ariko turabona ko izindi nkino ni ukuri inkino zose zihari benshi baniganira kujya muri izo nkino naho ufata nka basketball aho muri nba ngaho bakomeye abanyamerika urazi ko kera bahora bajyana abakinnyi bakomeye ariko ubu bose abo bakina ngaho bakomeye cyane bazoba bari muri izo nkino abatenisi nicyo kimwe urumva rero hahindutse ibintu byinshi ikindi kintu cyahindutse ni uko mu mategeko ibintu bica mu isi bishyikira isi hahindutse ibintu byinshi kuko muri icyo gihe ubufaransa bwatangura bwagira bwatunganya izo nkino za kabiri zo ku isi za olympique urazi ko bari bavuye hariho ingwano yo ku isi ya mbere ingwano yo ku isi ya mbere igihugu cy'ububirigi nicyo cyatanguye ku gutunganya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ibiri hamahaza ubufaransa ariko ntitwokwibagirwa ko ingwano yo ku isi yose nayo yahabaye imikino irasiba imaze gusiba amategeko nayo yarahindutse ni ukuvuga gushika mbere ikintu cyoba cyarahindutse n'ingene batunganya izo nkino ko kuva mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo umunani na kane los angeles niho bavuga ati nibyo igihugu kizotunganya izo nkino ariko ni imijyi ni los angeles ni paris niyo bazotunganya izo nkino kandi bazogira ikintu kimeze nka sosiyete iyo sosiyete niyo itunganya izo nkino ibyo byari bivuye ku iki byari bivuye ku kuko abantu benshi kubera politike barava muri izo nkino tugereranyije ibyabaye mu nkino zabaye mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo umunani aho abatari bashyigikiye uburusiya bashyigikiye leta zunze ubumwe za amerika banse kujya i moscou tukavuga mbere n'ibyerekeye bya politike yaba ibyo bita byaba muri afurika y'epfo byo gukumira abirabura abanyagihugu abantu benshi ku isi cyane cyane abanyafurika barahaguruka ati twebwe kwemera ko afurika y'epfo na zimbabwe bajya muri izo nkino zimbabwe na afurika y'epfo barava muri izo nkino mbere moreyale kubera ko afurika y'epfo yari ifite imigenderanire na nouvelle zelande aba ibihugu byinshi byo muri afurika mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na mirongo irindwi na ga- na gatandatu barabyuye muri izo muri izo ngino kandi bamaze gushika montreal muri canada urumva rero ibyo ni ni ukuvuga abatunganya izo nkino bagiye barabiraba baravuga ati ibi bintu bizo nitutahindura amategeko noneho tukaja cyane cyane muri izo za politiki hazogeraho inkino zifutwa kuva rero mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo inani na kane zarahindutse eh, bisa n'uko abatunganya izo nkino baba bafise uburyo n'amahera batarinze guca cyane cyane ku mareta Eh, ibyo rero ni byo bintu bikomeye cyane mbona byahindutse Eh, ubu naho mukaba muzi ko eh, uburusiya butemerewe kuja muri izo nkino kuko bavuga ati mu gihe eh, hariko haraba imikino i- ya iver imikino iba itaba muci
yo mu gihe c'ubukanye eh, mu bushinwa ni ukuvuga uburusiya niho bwatera muri ukraine amategeko rero y'inkino arabibuza ni ukuvuga hariyo amategeko batakurikije nico gituma uburusiya babukuye muri izo nkino tuzi ko bibaza imirongo ko hahindutse ibintu byinshi n'ibyerekeye guhiganwa byarahindutse bazana n'ubundi buhinga bushasha bwo kuraba ingene eh, ayo mahiganwa aba i- i- ibibuga byarabaye byiza eh, ni ukuvuga hahindutse ibintu byinshi murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise bahati uratwumva
ndabumva neza cyane uduteye akamu urihe
mperereye mu majyaruguru mu karere ka rulindo umurenge wa rusiga mu rwanda
yego mu rwanda ufise ikibazo iciyumviro
yego
ubishikirize
eh ngenda baza itandukaniro riri hagati ya olympique na na coupe du monde ikindi ndabaza ko irusha- ayo ma- iryo rushanwa ko numva rihora ryongera ryigarura mu bindi bihugu rikongera rikagaruka mu bufaransa rikongera rikagaruka kandi hari ibihugu bitari byakira ubu ba- bagendera ku ki kugira ngo bongere bahitemo ubufaransa nanone bongere hashira indi myaka bongere babuhitemo
ndabashimiye eh ni ibyo ngibyo.
urakoze eh, tu- dufashe nk'ibyerekeye umupira w'amaguru ibyo bita coupe du monde Eh, ni ukuvuga ababitunganya baravuze ati twebwe ntituzokwigera twemera yuko tuzana imikangara abantu ba- bakomeye cyane ni ukuvuga abo ba mesi ba- bafise imyaka irenga eh, mirongo ibiri n'itatu ati rero eh, twebwe abo bantu tubemeye tukabajyana mu nkino za olympique tuba dutaye akaranga kacu tuba dutaye eh, kumbure amahera twari kuronka muri ayo mahiganwa ibyo rero barabyemeye eh, ni ukuvuga rero ko coupe du monde eh, nk'ubu hari ko haraba imikino y'i buraya ihuza ibihugu urabona ko ari imikino ikomeye cyane irimo abantu bakomeye ariko si si cyo kimwe n'izobera paris eh, kuko bazora ari abantu bafise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itatu niyo baja muri aya mahiganwa hanyuma ikindi nacyo ni uko eh, nababwiye ko imikino yose eh, izoba ari mirongo itatu eh, n'ibiri ni ukuvuga iyemewe ni mirongo ibiri n'umunani bashize ko iyindi mikino ine eh, ni ibihugu bike bishobora kuronka eh, eh, uburyo eh, n'ibibuga eh, byo kwakira ayo mahiganwa Eh, nk'ubu uba ukeneye hariho eh, amasiporo ibyerekeye byo koga ibyerekeye byo gusoza ubu hari ibyo iby'amafarasi hari ibintu byinshi cyane amagari eh, urumva eh, udafise uburyo nko muri afurika igihugu tubona gishobora kubishobora ni afurika y'epfo Eh, cyangwa se tukavuga tuti hari ibibuga bya misiri eh, algeria na tunisia bishobora kujya hamwe bigatunganya izo nkino nicyo gituma ubona ko abatunganya izo nkino ari ibihugu bikomeye cyane kandi bifise n'uburyo bifise n'ibibuga bifise n'ahabera izo nkino zibera mu mazi eh, abahera ama- amagari n'ibindi eh, nicyo gituma byama biriko biraja bijya muri amerika mu buyapani mu bushinwa hanyuma ugasanga bisubiye mu bufaransa eh, ni- ni- nibaza ko wumva gutunganya imikino ishika ku mirongo itatu n'ibiri bitoroshe cyane nk'ubu hariho imikino izobera mu mazinga y'abafaransa itazobera mu bufaransa
Eh, ne- mfatiye kuri ivyo mwariko muravuga ko ari ihiganwa risaba uburyo bukomeye eh, nivyo mwariko murabisigura Eh, ni ni ikibazo nari nibaje kubabaza ko eh, afurika icyizere muri afurika ko umugabane wa afurika ushobora kwakira izo nkino u- vyoshoboka nka ryari eh, mwariko muravuga ko ari nka afurika y'epfo yoshobora kwakira inkino nk'izo mubona muri kazoza afurika izosaba nayo kuzakira iki tegekanya muri ubwo buryo muriko muravuga canke ni igikorwa kizosaba igihe
Eh, kizosaba igihe kuko um, hariho abahinga bo muri afurika y'epfo eh, bagiye n'ubu bari pari bariko baravyaba ingene batunganyije izo izo nkino murazi ko afurika y'epfo yashoboye gutunganya igikombe co kw'isi co- yose co kw'isi yose ya- ca ca- ca- ca football um, kandi afurika y'epfo irafise eh, ibibuga irafise n'ukuntu ishobora gutunganya eh, bitari bike cyane cyane nka bijya bibera mu mazi inkino zibera mu mazi Eh, niyo bari rero bari mu bufaransa kuko bararaba ariko ikindi cyumviro cyaje ni uko oh, batokwama bariko barakumira ibihugu vya afurika ahubwo komite international olympique isa mbere no mu mategeko yarabihinduye eh, mu minsi izoza mu myaka izoza kuko inkino zo za- ha- hari inkino zizokwikira zizobera Los Angeles- Los Angeles izindi zibera muri Australia wumva twibaza ko izindi nkino zishika nko kuri dutegereje zishobora kubera muri afurika birashoboka ibyo bizova ku madosiye baba batanze kuko eh, ntibyoroshe namba uraheza uga- uga- uga- ugakora uka- ukerekana je eh, nibuka ko abayapani kugira baronke izi nkino zaheruka abo bayapani batanguye kuza tubabona baza kuraba ibiriko birabera atlanta mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatandatu tubabona ariko bakitegura bakananirwa ugasanga um, tokiyo ntitowe Eh, mm, kuri eh, ntababesha afurika y'epfo niyo yoshobora gutunganya izo nkino eh, cyangwa nk'ibihugu bitatu eh, byo- byo twovuga bya- by'ako karere ko- ko- k'amajyaruguru yo muri afurika maroc tunisia na algeria ariko bashoboye kuja hamwe baba bashobora gutunganya izo nkino
urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise n'iyitanga simon uratwumva n'iyitanga
Ijana kumva neza murakoze.
uduhamagaye urihe simon
Ni- ni- ni mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
ufise ikibazo ubaza umutumire canke ikiyumviro ushikirize ubishikirize
Mm, Yego murakoze ndagira ngo mutumirwa ntangire ah, mushimira ku buryo arimo abisobanura ariko nanone mubaze ah, ku bijyanye na n'imitegurire ya ya ya Olympic Games ambwire igihe imaze igihe imaze itegurwa iyi- iyi iyi mikino ya Olympic Games yari abigarutseho asa n'usoza avuga ngo nta gihugu cya afurika wenda ugereranije abona gifite ubufa akuye n'igihugu yari avuze harimo South Africa na ah, ibihugu byo mu majyaruguru birimo maroke ese biri ibihugu bindi n'ibindi eh, by'umwihariko za east africa bitarageza kuri kapasite yo kwakira olympic games zo zisabwa umutahu umwana gute kugira ngo nazo ah, zizamuke ndavuga eh, uduce tw'ibi bihugu bizamuke nabo ku buryo byagera ku gipimo byakwakiraho iyi olympic games harasabwa eh, intuzi ingana gute ka- eh, ibi- ibi- ibikorwa remezo by'umwihariko eh, twarabibonye hari uburyo bisigaye bigenda ibihugu bikishyira hamwe bikaba byakwakira amarushanwa runaka ese ibihugu bya yasebye ntabwo byari byageza ku rwego rwa rwaba rwakwakiraho iyo mikino ya olympic games hanyuma anambwire igihe iyi mikino imaze eh, yatangiye bivuga ko i- i- ikipe ya ya kenya kenya ijya yumvikanamo cyane mu- by'umwihariko muri atletisme ijyanye yageze ku rwego nibura wavuga ko wapfa gushima ko rushimishije ambwire ibihugu bya afurika bibiri kimwe nabyo bitahukana imidari yo ku rwego rwa mbere muri iyi mikino ya olympic games ni iki kibura ni iki gisabwa kugira ngo bageze ku rwego nabo bazane imidari yo ku rwego rwa mbere hanyuma ko dukiri ibibazo namubaza bya nyuma yambwira ese uyu mwaka iyi mikino igiye kuba harimo haraba na mikino ya yerewo ya makumyabiri na kane ntabwo bishobora kuzaha amahirwe ibihugu bya afurika yo ku- yo kujyayo akagira ikintu yavanayo kiremereye bitandukanye n'icyo asanzwe avanayo kuko wenda twakwisaza tukavuga ngo igihugu cy'i burayi giye mu mikino ya yero byinshi buriya n'imyiteguro myinshi iba yerekejwe mu mikino ya yero wenda tukavuga ngo imikino ya olympique iri kubera mu gihugu cy'ubufaransa
Oh, tunamutaye eh, impuza umu- bakabakurayo imidari yenda yo ku rwego rwo hejuru bijyanye n'uko ibihugu by'i burayi byaba bihugiye muri ero ya ya bibiri na makumyabiri na kane
ndabashimiye
Eh, ikintu cyo nobabwira ku byerekeye sinzi ko ko numvise neza ariko ikintu nobabwira ni uko eh, ni ukuri ubu biracagoranye kugira ngo tubone ibihugu byo muri afurika bishobora gutunganya izo nkino Eh, ariko urazi ko nk'ubu hariho inkino eh, z'abakiri bato Eh, ni ukuvuga komite international olympique eh, eh, baratoye igihugu cya senegal ni dakar ni umujyi wa dakar niwo uzo kwakira izo nkino eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu Eh, ni ukuvuga no muri izo nkino za- z'abakiri bato haba hariho eh, i- i- amasiporo menshi Eh, do- ni ukuvuga rero ko icyo cyiyumviro kihari eh, ushobora kuvuga ati eh, mbe eh, ibihugu bimwe eh, ko muvuga nk'izo nkino zibera mu mazi eh, senegal na cote d'ivoire ntibashobora ku- gukoranya ngo babikore yego barashobora kubikora ariko hariho n'ibindi n'izindi nkino baba bakeneye n'ibindi bigo by'inkino byakira izo nkino baba bakeneye Eh, aho rero eh, nibaza ko eh, hariho ikibazo n'ubu eh, ni ukurindira Eh, ariko nabyo nashobora kukubwira nti eh, icyo wamenya ni uko i- izo nkino zatanguye mu gihumbi kimwe magana umunani na mirongo umunani na gatandatu zibera mu bugireki ibihugu bya afurika eh, bimwe turetse misiri eh, eh, nta bindi bihugu na afurika y'epfo nayo mu gihe eh, yajya muri ayo mahiganwa bari abazungu nibo ba mbere afurika y'epfo yari muri izo muri ayo mahiganwa kuva mu gihumbi kimwe majana icyenda eh, na na- na- na- n'umunani hari mu bwongereza ah, misiri mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo ibiri Eh, ariko nta bindi bihugu byarinze kurondye kurindira yuko eh, bironka independence byikukira kugira eh, bijye muri ayo muri izo nkino mu mahiganwa ni ukuvuga rero iyo turiko turavuga afurika eh, njyewe mfise amahirwe kuko ndigisha eh, icigwa hari icigwa nigisha ah, abamenyerezi Eh, ni ukuri turiko turatera imbere ariko tureke kwi- kwi- kwibagira ko tukiri kure mu bintu bimwe bimwe kuko niho tu- ibihugu bya afurika niho bikironka amahoro niho bikironka independence Eh, naho uvuga ugavuga football mbe liverpool eh, canke basketball ngaha muri amerika canke muri canada yatanguye ryari yatanguye kera ariko twebwe niho tukikina eh, aho rero nibaza yuko tu- tukiri inyuma ariko dukwiye kuri gukora muri afurika abantu bagakora nibyo biraboneka ko eh, nk'ubu eh, ndiko ndaraba turetse izo nkino za marato aho bavuga ba kicoge tukavuga no mu abigeme b'abakenya eh, tukavuga n'abandi nk'ubu turabona ko nko mu byerekeye koga koga hariho umutunisiya a- ashobora kuba kuronka umudari kandi yaronse umudari eh, wa mbere Eh, turabye ibyo bya tayikondo turabye eh, bya bogise hariho abo muri algeria bashobora kuronka iyi midari Eh, ni ukuvuga buhoro buhoro eh, afurika iriko irajya no mu zindi nkino hari icyizere yuko abo banyafurika bashobora kuzo- kuzoshika kure Eh, kandi ikibitwereka ni uko eh, urabye nka leta zunze ubumwe za amerika ukaraba n'abanyaburaya ukaraba bakina muri mu- muri ayo mahiganwa bajya no muri olympique muri izo nkino hariho abirabura babaye abazungu babaye eh, abanyamerika usanga baronka imidari ni ukuvuga rero ko turindira gato hama tugakora cyane cyane igihugu afurika ikaronka amahoro kuko urabona n'ubu hari ibintu bitugoye hari ibihugu bimwe bidafise uburyo ariko twoshimira nka sudani y'epfo sudani y'epfo izoba ifise ekipe ya basiketibolo bwazoba bwa mbere icyo gihugu kijyanye uyu mwuga wa basiketibolo muri olympic kubera iki kuko utwara basiketibolo ubu muri sudani y'epfo yahora akina muri amerika muri nba wumva ibyo byose ni ugukwegana ariko bifise akamaro hanyuma sinzi ko hari
hari icyo yabajije hari icyo yabajije ngo ibihugu byo mu karere ka yase ngo byoba birashika kuri urwo rugero bishobora kwakira izo nkino wari wabisiguye ko uburyo ibihugu bifite muri afurika bugereranye ku buryo bitoshobora kwakira izo nkino kiretse ibihugu wadomye kuri utoki nka afurika y'epfo n'ibihugu byo muri magreb
ntibishoboka urumva dufashe nka kenya tugafata na dufashe nka kenya na tanzania birashoboka ku bintu bimwe bimwe kuko ariko usanga hari ibintu bibuze hashobora kuba nk'iyo indian ocean hariho ingorane zo gutunganya inkino z'amato hariho ingorane zo gutunganya inkino uciye ku mazi hariho ingorane zo gutunganya inkino z'amagare kuko amagare gusa sikajya kwa turu di rwanda ariko hariho ikindi kintu bubaka kinini kugira hariho ibindi bagira by'amagare baguma bari ahantu ibyo bita sikorodome ibyo byose ni ibintu bikenewe bikeneye ingufu nyinshi uko rero ubutunzi uko abantu bazokwama bajya hamwe nko kujya kw'iburaya bavuga ati niyo eropeyeni abanyafurika bakajya hamwe birashoboka ariko rero icyo twosaba ni uko ibyo bihugu byotangura gutunganya inkino zimwe zimwe imbere y'uko bajya kuri olympic bumva butangura kugira nk'ibyo bya coupe du monde ari nk'ubu u rwanda ruzotunganya ihiganwa ryo ku isi yose ry'amagare amakinga urumva ni byiza batanguriye kuri tour du rwanda ubu bagiye rero kuri kuri ayo mahiganwa muri ako karere rero u rwanda rufatanye na kenya rukafatana na na tanzania na uganda bakajya hamwe byoshoboka kuko nabonye nko mu rwanda cyangwa n'ahandi muri ako karere urukino rwa gofe rutangiye gukomera haba mu rwanda haba mu uganda haba muri kenya twabonye ko twarabonye ko n'imikino imwe imwe nka rigibi hazoba ubuganda buba bufise ikipe ya rigibi icyo kimwe ntuze na afurika y'epfo ni ukuvuga ari imikino bari barazana muri afurika tukagerageza kuyimenyera hanyuma naho tutaba dufise abakinnyi bakomeye ariko gutunganya ayo mahiganwa birashoboka
hari ikindi kibazo east africa dushoboye kugira kwakira inkino za commonwealth birashoboka hama tuvuye kuri izo nkino za commonwealth tukazoja kuri olympic games birashoboka hari ikibazo kindi yabajije sinzi icyo ashatse kuvuga ngo avuze ko ibihugu byo muri afurika ngo bibuze iki kugira bizane ngo imidari yo ku rwego rwa mbere ndibaza kumbure yagombye kuvuga mu zindi disipurine atari izi zisanzwe dufisemo abanonotsi bakomeye nk'ibi byo kwiruka ibirere birebire by'abanonotsi bo muri kenya na etiyopiya sinzi icyo yashatse kuvuga sinzi ko mwamwishyura icyo navuga ni uko dufashe nka ku by'ukuri nka atletisme nta kibazo turabona ko hariho nk'ibihugu bishika kuri bitanu hariho kenya hariho etiyopiya hariho uganda hariho maroc botswana mbere barafise n'abahinga tukagira na burkina faso ariko urabona ko nk'ibihugu bimwe byegereye i buraya yegereye iburaya tugashyiramo na afurika y'epfo yari yamenyereye ni ukuvuga haca haza byo koga hagaca haza byo gukubitana ingumu ari rite cyangwa tayikondo bogise kuko bajya mu mahiganwa menshi abera i buraya ikindi kibazo dufise biva ingene inkino zacu zitunganywe zitunganyijwe mu bihugu byacu ni ukuvuga adimisirasiyo n'abatekinisiye ntabwo turaronka benshi bashobora gutuma abana bacu bakiri bato bo kwitegura neza muri afurika kugira baje kubatora bakabatwara i buraya baba bafise aho babakura nta n'icyo bashimikiye ko cyane cyane kuvuga ati mbe ni kuki atashami rya nba ryobera muri afurika ibyo muhora mubona bibera muri afurika y'epfo bikabera mu rwanda bikabera muri senegal kuko nta kuntu abakinnyi bacu imikangara yacu mu mikino myinshi usanga bari barakinira abandi ariko twebwe tutabafise icyo ni ikibazo ni ikibazo nitwara rero tukagira ibyo bintu tukagira abo bantu batekinisiye muri afurika kuko twebwe mbere turafise n'icyo turusha abo bantu b'i buraya nabo muri afurika no muri amerika ni uko twebwe dushobora kugira kwitegura umwaka wose nta bintu bivuga ngo ibyo gukanya bya iveri winter ngaha twe muri afurika dufise urumva hariho mbere n'abo banyamerika n'abantu bava i buraya baza kwitegurira iwacu ntitubimenye ugasanga bari baritegurira iwacu ugasanga nibo batwaye imidari y'inzahabu ni ukuvuga rero turi ko turagerageza ariko tuzohora tubishikeko
urakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri isanga aho turi ko tuvuga eh, ku nkino mpuzamakungu za olympique zo muri iki gihe cici zizobera ku mugwa mukuru w'ubufaransa paris eh, kuva ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi gw'indwi gushika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi k'umunani Eh, twatumiye Tarcisse Harerimana umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu ca Canada akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu vyo muri Afurika no mu karere ka Karayibe ico kigo gikorera mu gisagara ca Montreal muri Canada na Lausanne mu Busuwisi yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympique mu Burundi no mu Rwanda nashaka ngaruke ku bijanye na politique inkino na politique inkino eh, mpuzamakungu za olympique zikaba eh, ziri muri urwo rwego Eh, mwavuze nk'uburusiya ko butazoza muri izo nkino Eh, muri umenga abanonotsi baho barashobora kuza batiyitirira uburusiya bag- bagahiganwa nivyo
nibyo ibyo barabiteguye kandi n'amashyirahamwe yo ku isi yose arabishyigikiye Eh, ni ukuvuga hariho abantu badashobora kugwa nk'abakinnyi basanga bakomeyekomeye batogwa mu mporero y'ibyo bya politike ni ukuvuga mu gihe eh, komite eh, international olympique i- ibonetse n'umugwi uzo- ubishinzwe ikabona ko abo bakinnyi ataho begamiye eh, bazoshobora kuja muri izo nkino hama utsinze barafise ingene bazomuha umudari atari ko kandi ntibazoba baserukira icyo gihugu cy'uburusiya ni ukuvuga no muri bya bindi byo kudefira eh, ni ukuvuga ntibazoba bari muri defira ayo niyo mategeko mashasha aheruka guseru- gusohoka ariko nk'uko mubabona bamwe bari muri bakina bya tenisi niko bashaka kubikora no muri olympique Eh, ariko nagira mm, menyeshe abantu eh, yu- yuko itegeko ryafashwe gukura uburusiya muri izo nkino eh, ubwa mbere ho hariho bari basanzwe bafise eh, ingorane uburusiya bwari busanzwe bufite ingorane ni ukuvuga mu byerekeye eh, ibihano bafatiwe abantu bakoresheje ibintu bimwe bimwe nko urumogi cyangwa n'ibindi eh, bi- bi- bi- bituma u- umuntu aba uwa mbere eh, bari basanzwe bari mu bihano nko muri atletisme ariko eh, ikintu bakoresheje komite international yakoresheje ni uko eh, ari- hariho byita preve olympique ni ukuvuga yo hari imikino iriko iraba ibihugu birahagarika ingwano ntihabe ingwano eh, muri ico gihe izo nkino ziko ziraba uburusiya rero sinzi nyene eh, byagenze ariko hari mu kwezi kwa kabiri eh, inkino zo mu ziriko ziraba zibera mu bushinwa hanyuma niho rero batera igihugu ca ukraine iryo tegeko rero rica rirafatwa nivyo bita eh, itegeko rya treve olympique ntiba- ntiba- sinzi nyene byagenze ariko babikoze mu gihe inkino zikiriho zikiriko ziraba nicyo gituma bafatiye eh, igihano eh, uburusiya ikindi rero mushobora kwibaza mushobora kuvuga ati none ko hari intambara ya israel na palestine iriko iraba izogenda gute nibaza ko eh, ah, israel eh, izo ntambara ziko ziraba nibaza ko israel eh, ko mbona ko hariho abakinyi b'ico gihugu bazoba bari mu bufaransa Ah, ndibaza ko eh, izo nkino ziza gutangura atangwa n'ikirabo ni icyiyumviro bya mfise urakoze cy'ibanze
nduwimana innocent ari ku murongo wa telefone uratwumva uratwumva nduwimana
yego ndaboga cyane uduteye akamuri he nduwimana
Eh, ndi ngaha eh, mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
Eh, ni icyiyumviro nshikiriza nini
ugishikiriza Eh, nariko eh, nariko ndiyu- ndumviriza naho umutumire ndamufatiye mu nzira ariko avuga ivy'ingwano vya israel na ukraine je ndabona ibintu vy'ingwano mu mupira w'amaguru ivyo ntiba bikwiye kujamo kuko ivy'ingwano n'ivya politike abakinyi baba bakwiye kubareka bagakinira ibihugu vyabo eh, hama bakaguma batera imbere muri kazoza kabo kuko ariko aravuga ibintu vy'intambara vya politike n'ivy'abakinyi ico kimwe hama ikindi naco yego ndavuga yego kuba izo nkino za olympique zizobera mu gihugu ca c'ubufaransa ca pari ni vyiza Eh, hariho amakuru ajanye yuko eh, avuga nk'umukinyi w'igihangange mbape yuko atazitabira iryo higanwa none ryoba rivuye ku mpamvu ki atazitabira iryo higanwa kandi ico ico gihugu cemerewe yuko azokina azokwitabira iryo higanwa jeux olympique rizobera ngaho i Paris mu France ninashaka mutwe umuco ituma atazokina izo izo nkino zizobera i Paris mu France ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo cyanyu yego natwe turabishimiye kuba muduhamagara kuri radiyo ijwi rya amerika yego mutumire icyo kibazo nari yagiye niyumvire kukibabaza ca Mbi- Kylian- eh, Kylian Mbappe eh, umugwi azoja gukinira Real Madrid ngo wanse kumurekura kugira akine mu nkino eh, za Olympique z'i Paris Eh, mwogisigura gute umugwi azokinira urafise ububasha bukomeye cyane kurusha eh, abategura inkino za Olympique kurusha n'igihugu aturukamwo gushobora kuja muri izo nkino mwobisigurira abari kwatwumviriza Eh, icyo nosiguriraho ni uko um, muri icyo gihe eh, nababwiye yuko um, inkino za eh, z'umupira w'amaguru eh, ni ukuvuga umupira w'amaguru hajyamo abafise eh, imyaka idashika mirongo ibiri n'itatu mbappe rero nta- iyo myaka nibaza ko atarayishikira Eh, ikibazo gihari ni uko eh, bavuga ati muri real de madrid baravuga ati twebwe uyu mukinyi muri iyo minsi urabona nk'ubu hariho eh, igikombe cy'uburaya kiriko kiraba icyo gikombe cy'uburaya giheze haci hatangura olympique ni ukuvuga real madrid iravuga ati ni ukuri umwanya ni munini cyane tuzoba dutaye kugira turonke mbappe adukinire ni ukuvuga rero hategerezwa kuba umwumvikano wa federasiyo yo mu bufaransa biciye ku mugwi wa ari senjerime yatanze mbate hanyuma na real de madrid yaba ari mu zindi nkino amategeko usanga atabyemera ni ukuvuga ko muri icyo gihe barakubwira ati indwi zikurikira zitatu zikurikira umukinnyi aba ari mu minwe ya komite nasiyonari olympique niko bimeze naho yaba afise umugwi akiniramo ariko muri icyo gihe muri icyo gihe hariho igihe baguha bakavuga ati uyu mukinnyi turamutanze ni ukuvuga ari muri minwe ya komite nasiyonari olympique ni ukuvuga iki ni ukuvuga nka benson kipuruto cyangwa uyu kipcoge eka aba bo muri marato muri kenya mu ndwi zikurikira ntibazoba bakiri mu minwe y'amakrebe yabo y'abamanageri babo aho bakina ariko ni komite nasiyonari olympique yo muri kenya izoba ibajejwe iki kibazo rero cyambase cyadutse ariko turarindiriye kuvuga icyo nababwira ni uko batanguye kubivuga byaratanguye kunuganurwa ntibyari bwaje ahabona turindiye ko komite nasiyonari olympique y'ubufaransa yoba ifise icyo ibivuga ko n'umumenyereza azoba atwara uyo mugwi hanyuma atubwire icyo yiyumvira ariko icyo nababwira mu mupira w'amaguru olympique ntikomeye cyane ukuvuga ko bayishyira imbere nk'uko bashyira imbere atletisme cyangwa mbese ibintu byo koga nko muri amerika ntibashobora kukwemerera murakoze
si cyo kimwe ibyo ari navuze ibyo gukubitana ibipfunsi box na nantuze na na na football si cyo kimwe na ba materi ni nk'abamateri cyane bashira baba bafite imyaka itarenze mirongo ibiri n'itatu mugabo hariho ibihangange bigize bashobora kuvuga ati turakeneye uyu mukinnyi turamukeneye ariko si amategeko ashobora kubuza cyane uyu mukinnyi nibaza ko komite nasiyonari olympique yo mu bufaransa izobyorosha ikareka uyu mukinnyi na kare ntiyoza ukina atabishaka murakoze keye ribran sani uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu uduteka muri he
undi muri south africa ufite ikibazo cyiyumvira ubishikirize
ni nk'intererano ni nk'intererano cyangwa ibyiyumviro by'umuntu aba afise ku bintu bijyanye n'iyi mikino mpuzamahanga mubishikirize
ni ukuvuga jeni yumvira kenshi ko abategetsi cyane cyane b'ibihugu byacu bya afurika ko baba bakwiye kubishyiramo ingufu bakarondera uburyo nawe twe iyi mikino ishobora kubera ku mugabane wa afurika ko mu gihe iyi mikino ibereye ku mugabane wa afurika akenshi birazana inyungu ku bihugu byacu byo muri afurika ibyo mu burayi gusa bakubona baronsa inyungu muri iyi bijyanye n'imikino naho kenshi usanga hari amategeko menshi cyane ingingo kanaka bisaba umugabane wa afurika nawe urakwiye gutegura izi nkino kumbure bibereye mu gihugu kimwe cyangwa muri afurika cyangwa bikabera ngaho iwacu burundi natwe twahatoheye akoyoko amahoteli ingenzi urudandazwa gutyo gutyo ibi rero kumbure nka zene yumvira ko abarongozi b'ibihugu byacu babishyiramo ingufu bakagerageza cyangwa ababanonozi bacu dusanzwe dusanzwe dufite ngaha ku mugabane wa afurika ngaha iwacu twari twizigiye umuntu yitwa niyonsine francine niyonsaba akabisaba kuko usanga bafite ijambo bumvigwa kuko baba baragira amahirwe yo gushyika mu manama hambaye nk'uko bagasaba natwe nk'izi nkino zikaza zirabera ku mugabane wa afurika byabaye byiza cyane ni ibyiyumviro byanjye nk'ibyo kenshi tuba dufite ababigatunga bo muri afurika nabo bakabishyiramo ingufu bagafata mu migongo abarongozi ndabashimiye ku cyiyumviro cyanyu
murakoze nagomba mfatire kuri iri zina avuze ry'umunonotsi wo mu burundi francine niyo nsaba ni ikibazo naringiye gushikako eh, ku bijanye eh, n'abanonotsi eh, b'igitsina gore eh, bavugwa ko bafise urugero ruri hejuru rwa testosterone i- itanga inguvu kurushiriza eh, n'ububangutsi kurushiriza mu vyerekeye amahiganwa nkaya nka ya olympique ico kibazo kikaba caribonekeje ku wundi munonotsi wo muri afurika y'epfo eh, semenya Uh, ku bijyanye na francine niyo saba icyo kibazo ciwe gihagaze gute kuko uh, amategeko yavuga ko bategereza gufata imiti igabanya urwo rugero rwa testosterone atari uko bakabakumira mu mahiganwa amadisipline bahiganwamo
Eh, ico ico kibazo ni ukuvuga je francine eh, ndamuzi cyane kuko eh, mu gihe yatangura kuja mu mahiganwa yo ku isi yose cyane cyane eh, i londres mu bihumbi bihumbi bibiri na cumi na kabiri eh, ryari ihiganwa ryiwe agiyemwo hama nariyo nyine twari kumwe Eh, icyo ni ikibazo eh, cyerekeye amagara y'abantu cyerekeye n'imigambi eh, bijyanye n'amategeko kijyanye n'amategeko eh, y'inkino zo ku isi Eh, icyo nubivuga ko ni uko um, hariho amabanga atavugwa kuko biba byerekeye amagara y'uyu muntu hariho ababiserura hariho rero n'abatabiserura hariho eh, nk'uyo semenya ah, semenya yarabiseruye hanyuma tuza twumva ko na francine nawe eh, bimushikire mbere basa n'abagomba gukorana kugira bavuga ati twebwe ni kuki mutwi mudukura muri ibi bintu amategeko eh, ayo mategeko yanyu ntituyemera n'ibindi Bon. ariko eh, si ukuvuga ko ari francine gusa hariho n'abandi ni benshi hariho rero abemera ayo mategeko mbere ntumenye yuko byabiba- byabashyigikiye bya- byashitse nuko ntumenye n'uwo ari we turabazi n'ubu birashoboka ko hariho abazoba bari muri eh, eh, izo nkino za- zo- zo- zo mu bufaransa Ah, ni amategeko rero ukurikiza ari imiti ugafata ugafata ukayifata nta ibyo n'amabanga usanga ari amabanga yabo nyine baba bariko barabikora n'abadokiteri babo babakurikira ugasanga mbere bimwe bizi abamanageri ibindi barabinyegeje Eh, ibyo ni niko bimeze Eh, ariko ikintu gusa nagiye mbona ni uko nabonye ko izina rya francine ritari ku murongo eh, wa w'aba- w'aba- w'aba- w'abirutsi b'abarundi eh, muri ishyirahamwe mpuzamakungu eh, ry'abanonotsi eh, world athletic Eh, hanyuma rero ibyo bica binyereka yuko eh, francine atazoba ari mu bufaransa Ah, atazo ntiyagize n'amahiganwa nta n'amahiganwa nabonye yagize kuko niyo ushatse kuja muri ayo mahiganwa ah, hariho eh, igihe bakubwira ati nk'ubu muri atletisme bazoheza bose eh, ku mpera y'uyu mwaka eh, ni kuvuga itariki mirongo itatu bizoba biheze muri uku kwezi mwagombye kuvuga mu mpera z'uku kwezi
Eh, hariho amahiganwa ariko arabera i- azobereye Yahun- yahunde eh, mu ndwi- muri iyi ndwi nyene niyo azoba amahiganwa ya nyuma eh, n'andi mahiganwa abi- abiri i buraya n'ahandi Eh, fasine rero eh, ico nababwira nibaza ko eh, gushika ubu federasiyo yiwe ntiyigeze itubwira ko atazoja mu bufaransa komite national olympique nayo ntiyigeze itubwira ati eh, francine ntazoja mu bufaransa ariko ku bushakashatsi bwanjye ndabona ko atazoba ari mu bufaransa ni ukuvuga hariho n'abandi kuvuga ko ari francine gusa bari mu- muri uyo mugwi batashatse kumva ko kubyerekana ariko bavuze ati tubyemeye ntizosubira muri izo nkino ariko twizere ko eh, francine ashobora kuvuga ati kuko francine wenyine ntatubwira ati "Eh, je ndabihevye sindosubira kwibuka ariko ku by'ukuri ibyo nababwira ni uko atazuba biri muri france yego uretse n'ubwo- nu- nu- n'ubuhombe bukomeye eh, ku gihugu cy'u burundi n'akarere ka afurika uretse eh, ako karorero mutanze ibyerekeye eh, francine niyo nsaba ku bandi banonotsi bo mu burundi cyangwa mu karere mu rwanda ubona bashobora kuzo eh, genda muri izo nkino hari amazina yoba aramenyekana nk'ubu cyangwa abasanzwe bazwi ko bashobora gushikana eh, minima zihagije bakajayo jeni mfise ibiharuro byo muri mbona byo muri afurika eh, nta eh, nta mm, gushika ku itariki ya mirongo itatu niho tuzomenya abakinnyi bazoja mu mahiganwa bo mu rwanda cyangwa bo muri bo mu burundi ariko abandi benshi bo muri afurika abizeye imid- imidari bose ndashobora no kubabwira Eh, ndabafise haba abo muri algeria abo muri cote d'ivoire abo muri egypte eh, ariko urumva ikindi nomenyesha abantu badukurikirana ni ukuvuga inkino eh, za olympique n'inkino zihanitse Eh, si ukuvuga rero ko ari ibihugu byose bishobora kuronka amahirwe yo kuronka umudari nababwiye ko nk'ubu tubona ko kenya ishobora kuronka umudari kuri marato mu ba- mu bigeme n'abahungu imetero ibihumbi bitanu imetero igihumbi n'amajana atanu imetero amajana umunani eh, mu- n'imetero amajana umunani mu- mu bigeme hama ariko ikindi tu- twabwira abantu bariko baradukurikiza n'uko- bariko baradukurikira ni uko ibintu bya- biheruka kuri nairobi bitangaje cyane ni uko hariho umunyakenya yitwa ferdina eh, omanyala aherutse kugira umwanya mwiza urusha n'uw'abanyamerika ibyo rero byaba bibaye iba- bya mbere ubwa mbere tubona umuntu w'umunyafurika ashobora gutwara umudari eh, mu- eh, mu- mu- mu bufaransa ariko urupfu Eh, ntabaciriyemwo urupfu rw'urya munonotsi wo muri kenya yariko ategekanya kuzokwiruka marato mu gihe kiri munsi y'amasaha abiri ni ubuhombe bukomeye kuri kenya Eh, ni ubuhombe bukomeye cyane kandi eh, n'undi musanzwe muzi eliud kipchoge amaze gutwara imidari y'inzahabu ibiri eh, eh, mu nkino za olympique zabereye tokyo na, na rio mu, muri brazil eh, byaramubabaje cyane gushika n'aho mbere eh, afise umwanya mwiza ubu ariko abakenya burya bafise abanonotsi benshi ku- kuri izo eh, ku- ku- ku- kuri kuri marato ni ukuvuga ibirometero mirongo ine na bibiri eh, nk'uyu benson kiputo yatsinze marato za boston kabiri kose urumva ari mu bazohiganwa Eh, nta kibazo mbona cyane gikomeye kuri eh, kuba- kuri kenya naho nyine eh, hariho umunya etiyopiya yaje yitwa kenisa bekele mwari musanzwe muzi yahora yiruka yatwaye imidari myinshi ku metero ibihumbi icumi n'imetero ibihumbi bitanu ubu akaba yi- bamushize kuri marato aba etiyopiya kandi akaba afise akaba afise- ari we afise umwanya wa gatatu ku isi turetse umwanya wa kevin wa kipchoge Eh, ni ukuvuga nibaza ko muri marato ata kibazo kis- kizoba i- mu bufaransa ikibabaje gusa ni umwanya ni umwanya kevin yari afise eh, kandi yari akiri muto Eh, birababaje kubona ko atazoba ari musuzo nkino yagize murakoze Mm.
murakoze cyane eh, yari umutumire tarisisi harerimana umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu cya canada akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu byo muri afurika no mu karere ka karayibe icyo kigo gikorera mu gihugu eh, mu gisagara cya montreal muri canada na lausanne mu busuwisi yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya olympique mu burundi no mu rwanda ndabashimire rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika n'ikiganiro muri sanga ndabatumiye rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza